officer benji officer tio na to use this opportunity eh, wey government dey create make we make our own money o oh. our children no go die for hunger. you know say you don even think about this wey me i dey think. wetin you dey tell me no know say i sharp for brain well well. ah you know say you don dey old o oh. <laughs> i mean i know say you sharp. coronavirus go make us get money. we must hammer this season. Chai! wetin you dey do outside by now. so you never hear about lockdown wetin you dey do for outside. Hey! What are the both of you doing outside? You want to go and buy something? Yes, sir. You never hear about the lockdown? Funke! You never hear them? No movement. Let me go buy something. So you get mind, come outside. Let me tell you, offense number one, they say you come outside. Eh, from the house. Eh, my friend, who is he to you? It's my elder brother. Officer baby, these people don't know wetin They talk about Oh. They never even see anything. You never see anything. so you never hear of the law of distance where government you say na two meters people should separate each other. That is here and here. Okay, look at you. They're here now, your sister there. That is, you have broken the law of distance. Now, where is your nose mask, two of you? Oga officer, where your own nose mask? officer Benji. Yeah, officer Benji. you the craze? Since when this coronavirus start, you don't hear say catch any uniform person. What? You don't catch any person where you know. Where look you, at you. Offense number Two. Continue. Then offence number three is that you are carelessly throwing something inside your mouth. Chai. This matter no be small matter. Na thirty years o. Oh. Funke. Na you know wetin you go do now. Look at you. Brother Oga officer, which time they amend this constitution? Officer Benji. Officer Which kind nonsense question be this? I I I. Are you okay? <laughs> which kind nonsense question they ask me? <laughs> You dey ask me when they amend this law? No, you at you. Officer, you see the thing? you see the thing they cause problem for this town. Yeah? Why you go ask me that kind of question? You think I don't know the law? Is it not um? Is it not uh, sorry, um, Is it not 2002 that? Will you give fire? 2005. It was amended. 2005. I, I can remember very well. 2005. Why you go tell me? I said na 2002 government amended. you Ah, you are now an old man. The young boy is telling you 2005. Why, why do you have to argue? Let's collect this money dey worry which time you enter police i dey tell you say na two thousand and two when they amend the law. officer adio is two thousand and five. i say it's two thousand and two no dey argue with me i know my job. which your job what is what is your job. i just the law. no which oga which time which time amend the law which time amend the law why you go dey tell me that kind of thing. no dey follow me dey argue no dey follow me i don like that i say it's two thousand and two. it's two thousand and five. no dey tell me na say it's two thousand and five.